Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington ndetse mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwese muduteze amatwi ndabaramukije mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Eugenia Mukankusi na fide niyo ngabo ikaze mwese mu biganiro byacu
ngewe isake nayihaye umusheri wanjye nda kubera ko nari mukunzi mwubahije mu bandi danose ko abandi baba bazihawe nawe ugomba yihabwe nk'umukwe nyine none si izo sake waba utazitanze ukabona umukwe
abo ni umukobwa n'umubyeyi bavuga ku kibazo cyo kubagira umukwe isake kugira ngo yemerere kurongora umukobwa umuyobozi wo muri birimaniya Sang Suki yabonanye n'abayobozi bo muri kongere y'amerika umunsi umwe nyuma y'uko perezida obama atangaje ko guverinoma yiteguye gukora gukuraho ibihano byerekeye ubukungu ku gihugu cya birimaniya abategetsi muri oni bavuze ko amakamyo atwaye ibyangombwa by'ubutabazi yiteguye kujya igihe icyo ari cyo cyose mu mujyi wa arepo mu majyaruguru ya siriya no mu bindi bice by'igihugu gutanga imfashanyo ikenewe cyane Hillary Clinton umukandida w'abademokarate muri amerika yasubukuye ibikorwa byo kwiyamamaza aho amariye koroherwa nyuma y'iminsi itatu afite indwara y'umusonga iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya mbere yaho ariko ni umwanya w'amakuru avugwa hirya no hino ku isi mugezweho na mugenzi wanjye fideli niyo ngabo urakoze jeni amakuru twabateguriye umukandida w'umudemokarate Hillary Clinton yasubiye kubandanya igikorwa cyiwe cyo kwiyamamaza ibyo bibaye inyuma y'uko aruhutse mu kiringo cy'iminsi itatu kubera yari yarwaye indwara y'umusonga yamara uba higanwa w'umurepubulika Donald Trump yavuze ko Hillary Clinton atanguvu afise Hillary Clinton yagiye uno munsi ku wa kane muri leta ya Carolina yo mu buraruko aho abakandida begeranye cyane mu ihiganwa bombi uko ari babiri baragendeye iyo leta inshuro zitari nke mu gikorwa cyabo cyo kwiyamamaza mu nyuma yaho araza gushikiriza ijambo abayobozi b'abanyamerika bakomoka muri amerika mu mpanuko i washington dc ari kumwe na perezida barack obama umwe mu bantu bamuvugira cyane Donald Trump yashikirije ijambo mu gisagara cya New York imbere y'uko aja muri leta ya New Hampshire iri mu buraruko bushyira ubuseruko bwa leta zunze ubumwe za Amerika Hillary Clinton asubiye kubandanya igikorwa cyiyo cyo kwiyamamaza inyuma y'uko afashwe n'umusonga mu mpera z'indwi iheze mu gisagara cya New York umuganga wiwe avuga ko ariko aratora imitende neza amenyesha ko atakibazo cy'amagara afise cyotuma ataba perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika muri siriya agahengwe kamaze iminsi itatu uh, kaganiwe na leta zunze ubumwe za amerika n'uburusiya kateye gasa n'agahungabano n'umunsi wa kane abategetsi b'uburusiya bagiriza abategetsi ba leta zunze ubumwe za amerika ko batashoboye gutuma abagwanya ubutegetsi bwa siriya bifata ivyo mu gihe abasirikare bakuru b'abagwanya ubutegetsi bavuga ko agahengwe kashyizwe ko atakamaro gafise mu gihe perezida wa siriya bashar al assad abandanya kubuza imfashanyo y'ishyirahamwe mpuzamakungu gushikira igisagara gisinzikajwe n'ingwano ca arepo mu itangazo ryasohotse uno munsi ku wa kane ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'uburusiya bwatangaje ko abaserukira amerika bihisha inyuma y'amajambo kugira banyegeze ukugonanwa kwabo ku byerekeye gutuma abagwanya ubutegetsi bubahiriza ibisabwa hisunzwe agahengwe kashyizwe ko ikibazo kihari muri iki gihe ni uko imigwi igwanya ubutegetsi bwa leta ya siriya yo yanse uh, kwigirayo imetero amajana atanu umuntu avuye ku ibarabara rikuru riri mu bice biri mu minwe y'abagwanya ubutegetsi mu gisagara ca arepo yamara abayoboye abagwanya ubutegetsi babwiye ijwi rya amerika ko batazokwigirayo kiretse igisirikare cya leta ya siriya n'abagwanyi b'abanyamahanga b'abashit bava mu gihugu cya iran no mu bihugu by'abarabu batanguye nabo nyene kwigirayo abategetsi b'ishyirahamwe mpuzamakungu onu batangaje uno munsi wa kane ko imodoka zijanye imfashanyo ziteguriye kuja umwanya uwo wose mu gisagara ca arepo kiri mu buraruko bw'igihugu ca siriya no mu bindi bice aho abanyagihugu bakeneye imfashanyo vyihutirwa yamara ivyo ntibishoboka kiretse babiherewe uburenganzira na leta y'ico gihugu intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe onu yan egeland yabwiye abamenyeshamakuru y'i geneve mu busuwisi ko yizeye ko imfashanyo zizoshobora gutangwa mu gisagara cya arepo ejo ku munsi wa gatanu yatangaje ko impari n'inzitizi za politiki zotegereza gushirwa ku ruhande kugira birekurire abagira neza gufasha abapfasoni abana n'abasivile bakomeretse mu bice bisinzikajwe n'ingwano mu gisagara cya arepo kurekurira imfashanyo mu gisagara cya arepo biri mu masezerano yahagarikiwe na leta zunze ubumwe za amerika n'uburusiya yagiye mu bikorwa ku munsi wa mbere intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe onu yan egeland yatangaje ko guhagarika ingwano biriko birubahirizwa muri rusangi amenyesha ko ubwicanyi bwagabanutse bikomeye kw'ibitero ku mashure no ku bitaro vyahagaze radiyo ijwi rya amerika i washington dc amakuru yo hirya no hino twabateguriye Aung San Suu Kyi abonwa ko ari we mutegetsi w'igihugu ca Myanmar yabonanye uno munsi kwa kane n'abayoboye abandi mu nama nshingamateka ya Amerika ivyo bibaye umunsi umwe inyuma y'uko perezida Barack Obama atangaje ko leta yiteguriye gukuraho ibihano mu vy'ubutunzi Amerika yafatiye Myanmar bitegekanijwe ko agirana ibiganiro na Nancy Pelosi ayoboye abashingamateka b'abademokrate mu nama nshingamateka na Mitch McConnell ayoboye abarepublika mu nama nkenguzamateka yongere yishure ibibazo by'abanyeshure mu ishure yisumbuye mu gisagara ca Washington Aung San Suu Kyi ashobora kandi kugerageza kumvisha abategetsi bakomeye mu nama nshingamateka ya Amerika kwiki arico gihe cyo gukuraho ibihano mu vy'ubutunzi vyafatiwe igihugu ciwe perezida obama yarahayagije intambwe zikomeye igihugu ca myanmar eh, cafashe mu bijyanye na politike n'imibano akaba aricyo gituma yatangaje ejo kuwa gatatu ko yiteguriye gukuraho ibihano mu by'ubutunzi byafatiwe icyo gihugu Aung San Suu Kyi yarashimiye obama kuba yabaye umuperezida wa mbere wa amerika yagendeye miyama
harakoze mugenzi wacu fide niyo ngabo tugejeho amakuru iyi ni gahunda radiyo ijwi ry'amerika tubagezaho buri munsi kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje aderesi yacu ya email radiyo yacu arobaze gmail akadomo komu turi no kuri facebook ijambo ni radiyo yacu no kuri site ya interinete ni wewewe akadomo radiyo yacu voa akadomo komu dukomereze ibiganiro by'ijwi rya amerika mu burasirazuba bw'afurika abadepite barimo kugenderera ibihugu byo muri ako karere batangiriye mu rwanda nk'igihugu cyabayemo jenoside kugira ngo bavugane n'abategetsi n'inzego zitandukanye ndetse n'abaturage ubwabo hagamijwe gukumira jenoside mu karere k'uburasirazuba bw'afurika ni inkuru mugezwaho na mugenzi wacu tabita mukamusoni abashingamateka bavuga ko icabahagurukije bakaza muri uru rugendo ari ugukinga kugira ihonyabwoko ribe kirazira mu karere abashingamateka bavuga ko atanahamwe haboneka ko hashobora kuba jenoside muri iyi minsi muri aka karere ariko ngo ubwoba ntibubuze nicyo gituma bategerezwa kugaba martin duwimana ni umushingamateka w'umurundi muri eyala tumaze gushika mu nama nshingamateka yacu ya kane yiturimwo twari twafashe umwanzuro wo kwihugwa twogikora hacamo rero ibintu bitari bike byabujije yuko tangura kino gikorwa rero ni iciyumviro kihari kuva igihe kirekire uno munsi niho cagiye mu ngiro e, si ukuvuga ko e, hari aho twiyumvira ko bishobora gushika oya turazi ko bishobora gushika ahariho hose kuko ngaha mu rwanda vyashitse bimaze kuba n'ahandi e, igihe abantu batoraba tokanura ngo bagabe e, birashobora gushika hariho hose hose nico gituma hakwiye kubaho imigambi imigabo n'imigambi yobuza yuko ivyo bintu uh, bitosubira kubaho uh, rero ubwoba ntibwobura kuko ihonyabwoko ryabayeho henshi uh, rishobora no kuzoba igihe abantu batogaba Martin Ngoga umushingamateka ava mu gihugu cy'u Rwanda avuga ko baje kugira EAR ifashe abo biraba bose kugwaniriza hamwe genocide It's a, a contribution that EAR is trying to make in a bigger mission that requires more participants to deal with the problem of uh, genocidal ideology or divisive ideologies and the consequences.
abantu ngo bakwiye kumenya ko ku kijyanye n'ihonyabwoko iyi nama nshingamateka idasinziriye ku bijyanye n'abashobora guhakana ko jenoside yabaye mu rwanda aba bashingamateka bavuga ko amategeko atomoye kandi arashobora gufata abo bantu martin nduwimana kandi eh, ko eh, si mu by'u Rwanda gusa no mu bindi bihugu hose habayeho nyabwoko hama hariho abantu bahakana kwihonyabwoko ryabaye ibyo navyo hariho amategeko mpuzamakungu abihana abo eh, baba barenze amategeko abarenze amategeko rero nabo amategeko aca abahana ubutumwa rero si ubundi ubutumwa ni uko i- ibara nk'iri rya- ryabaye ngaha mu rwanda eh, hariho abagomba kubihakana amategeko arabafata judite pareno umushingamateka ava mu gihugu ca kenya akaba ari nawe arongoye uyu mugwi uri mu rugendo mu rwanda avuga ko isi nzima ibizi ko ihonyabwoko ryabaye mu rwanda ni naco gituma aba bashingamateka bari muri uru rugendo kugira bamenye kandi bafashe kugira ihonyabwoko ribe kirazira mu karere kandi banigire ku vyabaye mu rwanda gutyo bashobore gufasha no mu bindi bihugu actually confirmed to the whole world that there was genocide in Rwanda.
uyu munsi isi yose irabizi ko habaye jenoside mu rwanda kuba turi hano mu kwiga si ukuvuga ko tutazi ibyabaye n'inzira byaciyemwo kandi ntituri ngaha kugira ngo twerekane ko ihonyabwoko ryabaye nk'inama nshingamateka twaramaze kwerekana aho duhagaze ku bijyanye n'ibyo kandi twaramaze guhaguruka turabyiyamiriza kandi twaranahagurutse turerekana ko twokwigira ku byabaye inzira byaciyemwo n'intambwe zoba zaratewe kugira ihonyabwoko rigwanywe twarahagurutse kandi ngo turabe ico twokwigira ko kugira tuhimirize ibindi bihugu vyo muri uyu muryango kugira ihonyabwoko ntirizosubire kuba uru rugendo rwacu rero rushingiye cyane ku Our visit byabaye is basically n'ico to kugwa say, kugira how did it ntibizosubire happen kuba and how can it never happen inyuma y'uru rugendo abashingamateka bategekanya kuja mu bindi bihugu byose bigize uyu muryango wa afurika y'ubuseruko havuyemwo uburundi i kigali tabita mukamusoni ijwi rya amerika
arakoze mugenzi wacu tabita mukamusoni leta y'u rwanda yatangije gahunda nshya yo gukoresha ikoranabuhanga mu buhinzi minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ifatanije n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagihe barasaba abaturage cyane cyane abahinzi kwifashisha ikoranabuhanga umunsi ku wundi kugira ngo babashe guhangana n'ibihe byahindutse ni inkuru mugezwaho na mugenzi wacu asumuta kaboye
muri iki gihe ibihe byagiye bihindagurika abaturage bamwe bagiye bahura n'igihombo bitewe n'uko bakomeje guhinga bagendeye ku buryo bari bamenyereye minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ifatanije n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagihe bashyizeho uburyo abaturage bakwifashisha ikoranabuhanga bakabasha kumenya neza igihe imvura izagwira iryo koranabuhanga rizanafasha abaturage kumenya imbuto bakenera ndetse no kumenya ibiro by'ifumbire bakeneye mu mirima yabo impungenge abahinzi bagaragaza ni uko ubushobozi bwabo bukiri hasi mu rwego rwo gukoresha ikoranabuhanga minisitiri gerardine mukeshimana w'ubuhinzi n'ubworozi yavuze uburyo bworoshye abahinzi bashobora kwifashisha batagiye mu ikoranabuhanga rihambaye imyaka muhayene y'abahinzi dufite ni mirongo itanu n'itanu kuba abo dufite uyu munsi ari bakuru ntabwo ari ikintu twavuga ngo reka tubyihorere kuko ntabwo babyumva kuko mirongo irindwi ku ijana ry'abaturage bacu bafite ama- amatelefone ukohereza mesaje ukababwira uti muri iyi minsi itatu iri imbere igi- ikirere kizaba cyifashe gute nubwo waba ushaje abana bawe babasha kubisoma babwira uti mu murima wawe ungana utya ukeneye uzakoresha ifumbire ingana utya ngiyo leta yakwishyuriye genda ufate iyawe ibyo ngibyo ubyohereza kuri text message Nta- ntabwo ukeneye yuko umuntu ajya kuri interinete ngo afungure ajye mu bintu biri ko- bikomeye cyane mu rwanda imibare itangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare igaragaza ko abanyarwanda barenga mirongo irindwi ku ijana batunze telefoni zigendanwa ibi bikaba byabafasha gukoresha ikoranabuhanga riciriritse bifashishije za telefoni zabo gusa abaturage baganiriye n'ijwi rya amerika bemeza ko batazoroherwa no gukoresha ikoranabuhanga bagahitamo gupima ibihe by'imvura bifashishije uburyo bwabo bwa gakondo bamenyereye ari kugira ngo umuntu w'umuturage azarebe kuri telefone cyangwa kuri interinete ahita amenya ngo bizagenda bitya ntabyo nashobora rwose ntabyo- ubu ngubu ntabyo nashobora ariko nizera ko yenda nta bihugu nabishobora mwebwe muzahinga bigenze bite muzabwirwa n'iki ko imvura igiye ni ugukoresha cya cyizere cy'abanyarwanda cya kera nyine cyo kuvuga ngo mu kwezi kwa cyenda imvura yakundaga kuba iriho cyangwa se bakarebera kuri bya bicu bya bindi abanyarwanda bavuga ati ubwo igicu kimeze gutya imvura izagwa icyo cyizere tukigenderaho cy'abanyarwanda gusa kimwe cya kera nta telefone ngira ntabwo nashobora kuyikoresha kuko ntabwo ndeba neza narahumye mwebwe muracyagendera kuri ya gahunda yanyu ya Ya- kera i- gahunda ni- yanyu ya kera yabwi- mwabwirwa n'iki ko imvura igiye kugwa iyo muzakomeza gukurikiza ubwo mu kirere wabonaga nyine hi- hashaka kwijima no mu mubiri w'umuntu ukumva eh, bamwe na bamwe i- ibyunzwe iyo byaje imvura bigiye kugwa Njye rwose iyo imvura iri hafi kugwa ibyunzwe birandenga nk'ubu wajya kubona ukabona amazi ari gutemba abashinzwe iby'iteganyagihe baherutse gusohora iteganyagihe rigenewe igihe cy'ihinga cy'umuhindo kuva mu kwezi kwa cyenda kugeza mu kwezi kwa cumi na kabiri iri teganyagihe rigaragaza ko intara y'iburasirazuba mu turere turindwi ngoma gatsibo bugesera kirehe rwamagana kayonza na nyagatare umujyi wa kigali ndetse n'uturere dutanu tw'intara y'amajyepfo hateganijwe imvura nkeya naho mu ntara y'amajyaruguru n'iy'uburengerazuba abashinzwe iteganyagihe bavuga ko ibihe by'imvura bizaba ari byiza minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi igatanga inama ku baturage bazabona imvura nkeya ubu rero icyo turimo dukora turimo turagerageza aho ngaho tuzi ko hari imvura ihagije ni gute twahabona umusaruro mwinshi ushoboka noneho aho ngaha ivuga yuko izaba nkeya naho tukabashyiraho yuko ba- bahingira igihe ntabwo twababwira ngo ntibahinge kubera yuko iteganyagihe ni iteganyagihe niyo mpamvu nabo ngira ngo barababwiye bati mujye mureba iry'umunsi cyangwa iry'icyumweru uko bimeze dushobora no kugira gutya bika- bigahinduka ariko dukurikije amakuru dufite nicyo ngicyo twagiraho abahinzi inama abashinzwe iteganyagihe bagira inama abanyarwanda guhora buri munsi bakurikirana ibigendanye n'iteganyagihe umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagihe john ntaganda semafara nababwira yuko mwaza yamwitabira apudeiti tugenda dutanga umunsi ku wundi buri minsi itatu hakabaho n'irindi iteganyagihe dukora ry'iminsi itanu iminsi icumi cyane cyane ry'abahinzi intuza ku mbuga nkoranyambaga zirahari tubishyiraho dufite webusayiti nyine hari nomero twabahaye muzajya mushobora kubaza mirongo itandatu mirongo inani hari za watsapu izo mbuga zose turazikoresha kugira ngo turebe ukuntu amakuru yajya abageraho n'abaturarwanda muri rusange iyo ushoboye gukurikirana ibyo byegeranyo byose nk'uko tugenda tubitangaza nakubwiza ukuri yuko utatungurwa mu by'ukuri Ah, twakubwira yuko dushobora kukubwira tuti mu minsi icumi turabona nta mvura izaba irimo niba uri umuntu w'umuhinzi ushobora kuhira ugatangira kuhira kugira ngo imyaka itaza guhura n'ikibazo cyo kugira amazi makeya iki kigo kigasaba abanyarwanda kujya babanza kumenya uko umunsi uri bwirirwe mbere yo gufata gahunda iyo ari yo yose asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita shoti wayivuzi kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
turacyari mu rwanda mu karere ka nyamasheke mu mirenge itandukanye haravugwa umuco wihariye wo kubagira inkoko z'isake abasore bagiye gukora ubukwe nk'ikimenyetso cyo kubahesha icyubahiro ni umuco usa n'udasanzwe ukorwa cyane mu miryango ifite abakobwa batize kubera uburyo imihango y'ubukwe ihenze ku bigenda ku mukobwa ugiye gushyingirwa hari abasanga bibabangamiye bagasaba ko byahagarara umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa yagiye i nyamasheke mu burengerazuba bw'u rwanda atubwira uko uwo muco wifashe
uyu muco wo kubagira inkoko z'isake umukwe wagiye kwa sebukwe mu rwego bamwe bavuga ko ari ukumuhesha icyubahiro urasa n'umwihariko i cyangugu mu karere ka nyamasheke iyo uganiriye n'abazi iby'uyu muco mu murenge wa nyabitekeri bakubwira ko umaze imyaka itari munsi y'icumi umuco nk'uyu mu mihango y'ubukwe ariko ngo ureba abakobwa batize uyu mugabo yemeje ko yashyingiye umukobwa we mu minsi yashize n'abaturage bose barabizi ko kugeza ubu ngubu umusore aho yagiye gusaba kwa runaka bamubagira inkoko y'isake nziza akayirya n'abo bajyanye bose kandi ni wo muco umusore ugiye kwa sebukwe ntibamubagire isake bifatwa bite bigaragara ko ubwo uwo mukobwa ari nta kintu yibitseho nta n'icyo yamumarira wowe byakubayeho se si ukuvuga ngo ni ugutekinika kundi byambayeho ngewe ubwanjye nashingiye umukobwa mbese ngura amasake ibyo kubagira isake umukwe ugiye kurongora kwa sebukwe ngo si ibintu bikorwa inshuro imwe nk'uko rubanda babisobanura umukwe azi iwawe ubwa mbere aje kugusabira ugakoresha isake ariraho mu masezerano ukoresha isake nibura eshatu mu kuza gukwa ukamuha isake amasake akadushiramo akabashiramo gute Adushi- turayagura tukayashaka kugira ngo umwana wacu abone aho ataha umusore wa nyamasheke kubw'ibisobanuro kuri uyu muco wo kubagira isake umukwe byumvikana ko ahenze ariko nanone mu rwego rwo kwanga ko abakobwa bagumirwa ababyeyi bisanga nta yandi mahitamo bagatanga amasake ngo babone abakwe biratubangamiye none se iyo utanga ibyo udafite ari nk'agahato ntibiba bikubangamiye yabuze umugabo nti- akaguma aho ngaho byo ntibyagutera isoni uti yabuze umugabo akagumirwa undi ntibyagutera isoni wowe rero isake urayemera turayitanga da ntabwo ari ngombwa ni uko twabuze uko twabigenza
ku bindi byiyongera ku mihango y'ubukwe birimo ibishyingiranwa nabyo ngo birushaho guhenda ku buryo ubu nyamasheke nyabitekera ufite umukobwa mu rugo asa n'umubereye umuzigo ijambo rya nyuma kuri ibi ngo rifitwe n'umukobwa na nyina kuba agize umuryango ntabiciye hirya inahangaha umuntu mugirana ibibazo n'umuntu washingiye gute mumugirana ibihe bibazo ni ukuvuga ngo iyo bibaye gutyo iyo nkoko ikabura cyangwa na bya bindi byose bijyanye nabyo bikabura ni ukuvuga ngo umugore n'umukobwa barakubwira ngo uriya murima turawugurisha buriya butaka ariko biboneke haboneke inkoko haboneke inkoko haboneke na biriya nkenerwa byose na matera n'ibiki byose n'amafaranga umukobwa kugira ngo atahe umusore aramubwira ati uranyubakiriza cyangwa urampa amafaranga ibihumbi magana ane cyangwa magana atanu ubwo umukobwa akifatanya na nyina bamara kwifatanya ndetse n'abarumuna be bakaza nkawe w'umugabo nyir'urugo bakakubwira bati turatanga ibihumbi magana atanu kugira ngo umukobwa wacu akundagire gute asabwe wavuga uti ntabyo mfite bakaba banagusuhura no mu rugo wabona ari ntaho usigaye uri wenyine kaba ari akarima ukagenda ukakagurisha amafaranga akaboneka umukobwa akakunda agasabwa hari n'ubwo n'ibyo bihumbi magana atanu bitanga batanagukwereye kibura ngo babe bakuzaniye inka nawe usigare uyiriraho hari n'ubwo ndetse n'ayo mafaranga agenda gutyo nk'inzu yamara kuzura wa musore akayizaniramo undi mukobwa ntaba akijyanye n'uwawe ese koko uyu muco waba ubangamye umusaza yosefu sebakungu nawe yabwiye ijwi rya amerika ko mu bihe bitandukanye yashyingiye abakobwa batatu bimusaba kugurisha amasambu ahangayikiye abandi bakobwa batatu asigaranye mu rugo atarashyingira none si izo sake waba utazitanze uka- uka- ukabona umukwe ntureba kariya gasake kariya bakagura se ukagurira umukwe kariya Kubera iki?
kuko ari gato kariya ntiyakarya kariya yakarya se wagashyira ku iparito ni ugushyiraho isake ingana iki yaguze birindwi cyangwa ibihumbi umunani amasake nk'ayo ngayo aboneka ate mbese waba utagwatirije umurimo ukayibona si cyo kinkinesheje se byaradukomereye cyane aho abo batatu se basigaye bazamvira mu rugo ntabonye ibyo ntanga byo kubona umukobwa wasabwe atarashyingirwa biragoye kuguhamiriza aya makuru kuko aba atinya ko umusura yamwumva mu bitangazamakuru akamubenga ariko uyu mugore umaze amezi abiri ashyingiwe we yabiduhamirije ngewe isake nayihaye umusheri wanjye da kubera ko nari mukunzi mwubahishe mu bandi da none se ko abandi baba bazihawe nawe ugomba ayihabwe nk'umukwe nyine none ibyo byabaye umuco se inaha inyabitekeri byabaye umuco da uwurenzeho bigenda bite uwurenzeho nayitange baramwanga muri rusange iby'uyu muco w'isake nyamasheke nta mubyeyi uwucira akari urutega barasaba ko wacika ndetse n'ibindi byiyongera ku mihango y'ubukwe bafata nk'amananiza bikavaho ni umuco rwose keretse mwazaturwanaho mukadukorera ubuvugizi bikagenda bikagera kure biriya bintu bigakurwaho umuco wa kera ukagaruka nk'uko wari usanzwe ariko rwose byabaye umuco ku bakobwa bize amashuri makuru na za kaminuza bo iby'uyu muco wafatwa nko kubanza guhongera umusore byo birasa n'ibitabareba ahanini kubera abasore baba bumva ko ibyo babatangaho bashobora kuzabigaruza ubuyobozi bwa nyamasheke magingo ya bwatangiye ubukangurambaga bwo kurwanya uyu muco wo kubagira inkoko z'isake abasore kwa sebukwe hariho kandi ko n'ubuyobozi bwa kiliziya gatolika nyabitekeri bwatangiye gutanga inyigisho ziganisha ku kurandura uyu muco akabagira ubusa ijwi rya amerika icyangugu mu karere ka nyamasheke mu burengerazuba bw'u rwanda
urakoze herike kuri iyi nkuru muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo abatavuga rumwe n'ubutegetsi na guverinoma uyu munsi ku wa kane bumvikanye ku ngengabihe y'amatora cyakora hari amashyaka amwe atavuga rumwe n'ubutegetsi atemera ayo masezerano muri studio zaradijwe ry'amerika inahangaha hano uh, mugenzi wacu frederic nkundikije yaganiriye na bwana salomo baravuga umunyamabanga mukuru w'ishyaka alliance pour le salut du peuple congolais akaba n'umuvugizi w'uwo mugambwe avuga uko ayo masezerano anyuranije n'amategeko mbo natwe turi muri abo ngabo batavuga rumwe na leta iriho ubu ngubu ariya masezerano basinye kuri twe ni amasezerano y'abantu bari basanzwe bayafitanye bari kubeshya rubanda bagira ngo babwire yuko hari amasezerano afite icyo azanira abaturage icya mbere ni uko ariya masezerano ntabwo ya- abantu bose batavuga rumwe n'ubutegetsi bagiyemo cyane cyane nk'abari kumwe na muzeyi kisekedi na moise katumbi icyo ni icya mbere mu mutwe bita rasamburema hakaba hari n'ishyaka ryacu ryitwa ASP Alliance pour le Salut du Peuple iryo shyaka akaba ari ishyaka ryavutse mu nzira ijyanye n'amasezerano yasinywe Addis Abeba kugira ngo tubone umutekano n'amajyambere mu karere k'ibiyaga bigari iyo migambwe itemeye ayo masezerano hari ikintu itegekanya gukora kugira ngo yerekane ko itemeye ibyapfunditswe E, nibyo koko ubu ngubu kuri twe mu ishyaka ryacu nibyo nshobora kuvuga kubera yuko ari ishyaka mpagarariye ibyo dutegura twebwe turanabizi ni uko twandikiye bwana edem kojo tumumenyesha yuko ibyo bintu byo kugenda bakoresha ikingufu bakoresha agahato kugira ngo bemeze amasezerano abantu bate- batumvikanyeho ko tutabyemeye ibyo ngibyo twarabyanditse twandikiye bwana edem kojo kugira ngo tubimwumvishe buriya muhuza muri ayo mase- muri mu mishyikirano iriho ariko nanone nkumva yuko nkurikije ibyo nabaje kuvuganaho n'aba- n'abari muri rasamburema barateganya bo gukora imyigaragambyo kugira ngo bumvikanishe yuko ibyo bintu bireba kabila na bwana kamere n'abandi bose bajyanye nabo muri ayo masezerano ko bitareba abaturage ba kongo mu gihe umuhuza atogira icyo abishyuye cyangwa mutoronka ibyo mwifuza mwokora iki ikindi mutegekanya gukora niki birumvikana ko kuri twebwe mu gihe umuhuza adashaka kudutega amatwi tukaba tuzi neza yuko hasinywe ayo masezerano aha bihagarikiwe n'umuryango w'abibumbye n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi leta zunze ubumwe za amerika ibihugu by'ibiyaga bigari mu muryango witwa crgl abo bantu bose n'umuryango umwe bwa afurika bose amasezerano ya Addis Abeba ariyo yasinye yu- basinye yuko yemeza ko hagomba kujyaho iryo shyaka kandi iryo shyaka rikagira uruhare rukomeye mu kuzana umutekano n'amajyambere mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane mu burasirazuba bwa kongo abantu bahora bicwa nk'inyamaswa turumva yuko icyo gihe tuzakomeza gukoresha inzira za politiki inzira zerekeranye na diplomasi aribyo byanzanye hano washington dc kugira ngo tuvugane n'abategetsi b'abanyamerika ba- tugerageze kumvikanisha ko abaturage mu karere ka kongo mu- k'uburasirazuba cyane cyane batazakomeza kwicwa nk'inyamaswa
mukivuga ku matora ikirangaminsi cy'amatora cyari cyarategekanijwe ntigishobora gukurikizwa kubera ata umwanya udakwiye ku bwanyu mubona hokorwa iki muri iki gihe amatora atabaye nk'uko byategekanijwe ibyo ni byo koko twebwe ibyo bintu by'amatora twari twaranabivuze kuva mu bihumbi cumi ibihumbi bibiri na cumi na kabiri turi kuvuga yuko hagombaga kubaho iyo mishyikirano uh, ihuza abantu bose kugira ngo hajyeho transition ni ukuvuga guverinoma y'inzibacyuho yagombaga gutuma abantu bose bagenda bakajya hamwe bakumvikana bagategura amatora mu mutuzo abantu batagombye ku guterana amagambo batagombye kwirukanka ariko ubutegetsi bwa kongo bwarabyanze bamaze kubyanga n'ubu ngubu banze gushyira amafaranga ku mufuka kugira ngo bagerageze gutegura amatora mu nzira zijyanye ubu rero ni hahandi nk'uko twabivuze hagomba kujyaho guverinoma y'inzibacyuho ihabwa inshingano zo kugarura umutekano mu burasirazuba bwa kongo igacyura impunzi ikavanaho ziriya mpunzi z'abantu birirwa bazerera hagati mu gihugu bajya mu mashyamba hirya no hino n'abantu b'abakongomani abo bita bo muri diaspora batuye hanze nabo bakagira uruhare muri ayo matora kubera ko n'abenegihugu ntabwo twemera yuko umuntu wo muri diaspora yajya atahuka yagera mu gihugu bakirirwa bamuhiga nk'abahiga agakwavu ibyo bintu ntabwo tubyemera n'abenegihugu bafite uburenganzira bwabo bwo kugira icyo bavuga muri kiriya gihugu salomo baravuga umunyamabanga mukuru w'umugambwe asp alliance pour le salut du peuple akaba kandi n'umuvugizi w'uyu mugambwe turagushimiye cyane gose ku kanya watoye kugira ngo tuganire murakoze bwana frederic nkundikije murakoze ijwi rya amerika tuzakomeza dushyikirane tuganire kuri iki kibazo cya kongo ikibazo giteye inkeke rwose mu karere kacu
ndabashi- ndabashimiye frederic nkundikije na bwana baravuga salomo kuri icyo kiganiro namwe mwese mwari muduteze amatwi aha niho dusoreje ibiganiro byacu byo kuri iyi saha amakuru mwayagejejweho na fideli niyongabo kuri mikoro mwari kumwe nange eugenia mukankusi nkaba nshimiye rero n'abo twafatanije ku buhanga bw'ibyuma nelson rops na innocent kimenyi mwese mwese mukomeze kugira ibihe byiza mwumva radiyo yanyu ijwi ry'amerika
This program has come to you from the Voice of America, Washington.